turashimire komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kwa twumva muri kigali na fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumva kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ikisoro ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu rwanda abigisha bo ku ishuri ry'intango rya bigwa ya mbere riherereye ku kirwa citwa kirwa batutsi kiri mu kiyaga ca burera bahangayikishijwe n'ibibazo bimwe bimwe bemeza ko bibangamiye uburezi bw'abana bigisha muri ivyo bibazo harimwo ibibazo vy'amabarabara adashemeye biragoye kugera hano cyane cyane ku munsi wa gatatu biba binagoye wanagera hano uno musozi murabona ari umusozi ugoye cyane kuva mu gahunga mbyuka kare nkabyuka nka saa kumi n'imwe na mirongo ine ubwo biransaba gukora urugendo rurerure nkagera hariya nananiwe nagera n'ahariya nkabura n'ubwato
aba ni bamwe mu barimu bo ku ishuri rya bigwa ya mbere mu rwanda muri ano makuru turanyarukira kuri iryo shuri dusubiye gato kuyavugwa mu ncamake mu rwanda ico gihugu mu kanya cemeje ko catewe n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi yitwa marburg muhirya nino ku isi naho ingwano hagati ya israel n'umugwi wa hezbollah wo muri libani irabandanya kandi irashushe abagera ku bihumbi mirongo itatu bavuye muri libani bahungira muri siriya israel ivuga ko atagahengwe k'intambara yimirije gutanga muyavugwa mu gisata c'imyemerere mu vy'ugusenga umwungeri wa ekleziya katolika papa francisco yongeye gushimangira ko ekleziya katolika ikwiye kwicuza kandi igasaba ikigongwe ku mabashingiye ku gitsina bamwe mu bashumba bayo bagiye barakorera abana bato hirya no hino ku isi papa francisco arayi buruseli mu bubirigi idonidiyo yano makuru yose ni mu kanyisasi reka amakuru ndabafitiye muri kano kanya ndayahere ku mugabane wa afurika neza na neza muri sudani aho intambara yongeye kwaduka uh, ku mugwa mukuru khartoum iyo ntambara irakaze mu gihe ibiharuro vy'abandura korera biriko biraduga cane mugenzi wacu eugeni mukankusi aratubwira bimwe mu bitero iyi mirwi itandukanye yaraye ikoze mu bihande bito bito vya sudani ibitangazamakuru byo muri sudani biravuga ko igisirikare cyagabye ibitero mu rukerera rw'ejo kuwa kane kigamije kwigarurira uduce twa katumu twari mu maboko y'umwanzi ari we umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press bitangaza ko umuvugizi w'ingabo yemeje ko iyo operasiyo yari ikomeje cyakora yanze kugira ibindi ayivugaho uku kwiyongera kw'imirwano bibaye mu gihe umuyobozi w'ingabo za sudani generali abdel fatah burhan yagejeje ijambo ku nteko rusange y'umuryango w'abibumbye ejo kuwa kane i new york jeremy lawrence umuvugizi w'ibiro bishinzwe uburenganzira bwa muntu by'umuryango w'abibumbye i geneve mu busuwisi yatangarije ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press ko byibuze abasivili mirongo irindwi n'umunani bahitanywe n'imirwano kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda mu turere tw'umurwa mukuru wa sudani khartoum hejuru ni mukankusi urakoze tukivuga ku vy'intambara y'irya nino ku isi intambara hagati ya israel n'umugwi wa hezbollah wo muri libani irabandanya igitero c'indege israel yagavye uno musi kwa gatanu ku mupaka ihana na libani mu gisagara citwa shiba cahitanye abantu icenda w'umuryango umwe umukuru w'igisagara catewe muhamed asab yatanze no makuru avuga ko abaguye muri ico gitero barimwo abana bane ni mu gihe ibimenyeshamakuru vyo muri siriya navyo bivuga ko ibitero vy'indege vya israel vyahitanye abasirikare batanu b'ico gihugu ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri libani mu biharuro bishasha bwatangaje uno musi bwavuze ko kuva kuwa mbere w'ino ndwi ibitero vya israel muri libani bimaze guhitana abantu barenga amajana atandatu ku rundi ruhande umugwi wa hezbollah wo muri libani washinzwe na irani wavuze ko wihoye israel mu kumijagura ibisaso vya rokete mu bisagara bitandukanye vyayo birimwo icitwa kiryat gat haifa kiza iki gisagara kizubwa gatatu mu bunini muri israel hamwe n'ikindi rero citwa tiberias umugwi wa hezbollah wavuze ko wasubirije mu ndumane israel ku bitero ibandanya kugaba kwa nyagihugu no ku mihana y'inzirakarengane mu gihe amerika yagabishije ko icuka kibandanya kuba kibi hagati ya israel na hezbollah kizogira ahanini ingaruka kwa nyagihugu israel yihojeje israel yihojeje akamu no munsi ko gutanga iminsi mirongo ibiri n'umwe y'agahengwe k'intambara nk'uko yabisabwe n'ibihugu bitandukanye birimo ahanini amerika n'ubufaransa ivuga ko mu minsi iri imbere ariho izorimbura ivy'ako gahengwe k'intambara onu ikavuga ko muri ino ndwi yonyene abanyagihugu bateshejwe izabo n'urugamba ruri hagati ya hezbollah na israel barenga ibihumbi mirongo icenda tukivuga rero ku vy'intambara ya israel n'umugwi wa hezbollah ishami mpuzamakungu onu naryo rivuga ko uno munsi kuwa gatanu abantu barenga ibihumbi mirongo itatu bo muri libani bahungiye ingwano z'izo mpande zibiri muri siriya abahunze biganjemwo bande nivyo mugenzi wacu ejo ni mukankusi agarutse kutubwira gonzalo vegas rosa uhagarariye hcr muri siriya yavuze ko abagera kuri mirongo inani ku ijana mu bambukaga ari abanyasiriya naho abagera kuri makumyabiri ku ijana bakaba abanyalibani uyu muyobozi yavuze ko hafi kimwe cya kabiri ari abana ingimbi n'abangavu kandi ko hambuka umubare muto w'abagabo ugereranije n'uw'abagore vegas rosa yabwiye abanyamakuru i geneve mu busuwisi ati barambuka bava mu gihugu kirimo intambara bajya mu kindi kimaze imyaka cumi n'itatu gihura n'amakimbirane yabyise amahitamo akomeye ati tuzagomba kureba mu minsi mike iri imbere umubare w'abandi bazafata icyemezo nk'icyo yavuze ko hcr yakoranye na guverinoma ya siriya n'abafatanyabikorwa bayo mu rwego rwo kurushaho kwakira no kwandika abahagera kandi ko siriya yemerera abafite ubwenegihugu bwa libani kwinjira kuzageza igihe kitazwi igihe cyose bazaba bafite impapuro zigaragaza amazina yabo libani ituwe n'abanyasiriya bagera kuri miliyoni imwe n'igice bahunze intambara y'abaturage mu gihugu cyabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa israeli yanze icyifuzo cy'isi yose cyo guhagarika imirwano n'umutwe wa hezbollah ushyigikiwe na irani kandi yakomeje ibitero by'indege muri iki cyumweru byongereye ubwoba ko intambara ishobora kuba mu karere kose amakimbirane hagati y'ingabo za israeli na hezbollah ifite ibitwaro bikomeye niyo ntambara yayo mbi cyane mu myaka irenga cumi n'umunani kandi inakomoka kwibera mu ntara ya gaza
hejuru ry'amerika turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi mungere wa ekereziya katolika papa francisco avuga ko ekereziya katolika ikwiye kwicuza igategwa isoni kandi igasaba ikigongwe ku mabi ashingiye ku gitsina bamwe mu bashumba bayo bagiye barakorera abana bato mu bihugu bitandukanye papa francisco yabivugiye mu rugendo ariko akorera mu birigi aho yavuze ko ikindi kibi kirura ekereziya katolika ikwiye kwicuza ari imiryango yatatanije bivuye ku babyeyi banka ko abana babo babyarira muhira inda batewe n'abashumba ba ekereziya katolika gutyo bagahitamwo kuja kureresha abo bana mu bigo vy'abihebeye imana qualcuno mi dice ma santità pensi che
aha muri make umwungeri wa ekereziya katolika papa francisco ariko agira ati hari umuntu yambwiye ngo nye n'ubweranda ibiharuro vyerekana ko muri rusangi ivyaha vyo guhohotera bibera mu miryango mu kibano mu mashure ahakorerwa za sport n'ahandi muri ekereziya katolika rero tubwirizwa kubisabira ikigongwe izindi mpande zindi zitari muri ekereziya katolika nazo nyene zigasaba ikigongwe ibi ni bitera soni bitwambura agashambara muri iryo jambo rero yavugiye mu ngoro y'ubwami bw'ububirigi imbere y'indongozi zitandukanye z'igihugu c'ububirigi bruxelles mu bubirigi papa francisco yabandanije kuvuga ko ekereziya katolika ibwirijwe kwikosora yishimikije ukwicisha bugufi yibukije ko kubwirizwa kuranga umukirisu kandi igakora ibishoboka vyose kugira ngo ivyaha yavuze ko yicuza ntibizosubire abahohotewe n'abashumba bo muri ekereziya katolika mu bubirigi biteze vyinshi ku rugendo rwa papa francisco muri ico gihugu ku mpingamo n'uno munsi kwa gatanu papa francisco yakiriye abantu cumi na batanu bemeza ko bahohotewe n'abihebeye imana muri ekereziya katolika mu gihugu c'ububirigi ubuserukizi bw'i vatikano i buruseli bwavuze ko umubonano wa papa n'abo bantu cumi na batanu wabaye mu kanywa ababo ntangere mu ntumbero yo kutandagaza no kwambura agashambara abakorewe amabi ashingiye ku gitsina na bamwe mu bashumba ba ekereziya katolika mu gihugu c'ububirigi ijwi rya amerika no makuru yose muhejeje kumva hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika turahera mu gisata c'amagara y'abantu mu gihugu c'u rwanda u rwanda mu kanya rubicishije ku bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ico gihugu rwemeje ko rwatewe n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi yitwa marburg biri mu itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu edi rwema itangazo ryasohowe na minisiteri y'ubuzima rivuga ko mu bitaro bitandukanye byo mu gihugu habonetse abarwayi bafite ibimenyetso by'indwara na virusi ya marburg ibi iyi minisiteri bitangaje nyuma y'amakuru menshi yari amaze iminsi acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko hari abantu bashobora kuba baramaze gupfa bazira indwara itaramenyekana barimo abaganga n'abaforomokazi ayo makuru ariko ijwi rya amerika ntiriyafitiye gihamya itangazo rya minisiteri y'ubuzima mu Rwanda rivuga ko mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'iyi ndwara hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima bitandukanye iryo tangazo riragira riti hatangiye igikorwa cyo kumenya abagiye bahura n'abagaragaweho n'iyi virusi mu gihe abarwayi bakomeje kwitabwaho n'abaganga nk'uko tubikesha iri tangazo ijwi rya amerika rifitiye kopi iyi ndwara iterwa na virusi ya marburg ikwirakwizwa no gukora ku maraso n'amatembabuzi y'abantu bayirwaye ntabwo ikwirakwizwa binyuze mu mwuka minisiteri y'ubuzima irasaba uwo ari we wese wagaragaza ibimenyetso byayo ari byo kugira umuriro mwinshi umutwe ukabije kuruka kuribwa mu mitsi cyangwa kuribwa mu nda guhamagara ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc cyangwa akegera ivuriro rimwegereye iyi minisiteri isoza itangazo ryayo ivuga ko ikomeje gukurikiranira hafi iki kibazo kandi ko ikomeza kugeza ku baturarwanda amakuru ajyanye n'iyi ndwara hegigwema urakoze tukiri mu gihugu cy'u rwanda ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu human rights watch ryagiriza igisirikare c'ico gihugu n'abarwanyi ba M23 bafise ibirindiro bitandukanye muri repubulika ya demokarasi ya kongo kumijagura amasasu kandi batararobanuye mu makambi y'impunzi ari muri kongo n'ahandi hantu hari abanyagihugu batari bake mu gisagara ca goma mu burasirazuba bwa kongo ivyo vyaha human rights watch yagiriza M23 n'igisirikare cy'u rwanda vyoba vyakozwe muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uri muri raporo ya human rights watch turabibaza temistokle mutijima mu rwanda iyi raporo yasohotse kuri wa gatanu kandi irashinja igisirikare cya Kongo FRDC n'imitwe ifatanya nacyo gushyira abavanywe mu byabo mu kaga gishyira ibibunda bya rutura hafi y'inkambi Human Rights Watch muri raporo yayo ivuga ko impande zombi zihanganye zishe zikanasambanya ku gahata abasivili bo mu nkambi zitambamira itangwa ry'imfashanyo zikora n'andi mabi menshi raporo ya Human Rights Watch irondora inkambi n'ahantu hatandukanye uyu muryango uvuga ko abashakashatsi bawo basuye bakaganira n'abatangabuhamya barokotse ayo mabi barimo n'abafashwe ku ngufu Human Rights Watch igasaba Loni umuryango w'ubumwe bwa Afurika na za guverinoma bireba kotsa igitutu impande zihanganye muri iyi ntambara zikarekeraho guhonyora amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi uyu muryango kandi urasaba izo nzego guteza imbere irengerwa ry'abasivili no gushyigikira iburanishwa n'ihanwa ry'abayobozi b'ingabo bagize uruhare muri ibyo byaha byo mu ntambara
Temistocle Mutijima urakoze kutubwira bimwe muri biri muri iyo rapport ya Human Rights Watch yaba u Rwanda yaba M23 nta ruhande na rumwe ruragira ico rutangaza kuri iyo rapport ariko rero tugarutse kuri ivyo vy'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu tubironanishije i New York abandanya inama rusange ya ONU enda ibandanya kubera ha muri Amerika abategetsi batandukanye babandanya kuvuga amajambo bagaruka ku bibazo bibahangayikishije kwa gatatu ino ndwi perezida wa kongo felix tshisekedi mu ijambo yashikirije yongeye kwiyama u rwanda mu kurwagiriza ko rushigikiye umurwi wa m23 ni mu gihe ujeje imigenderanire y'u rwanda n'ayandi makungu nawe avuga yuko kongo idindije amasezerano y'amahoro mu gihe rero felix tshisekedi ariko avuga ijambo ryiwe ku rundi ruhande hari abanyekongo bavuga bavuga ikinyarwanda berekanye basaba ico bise kurenganurwa kubera ubwicanyi bavuga ko bakorerwa n'ubutegetsi bwiwe amaju yabo mugiye kumva yafashwe n'intumwa yacu i New York Tim Harris ishimwe mu ijambo rye perezida Tshisekedi yashinje u Rwanda adaciye ku ruhande yasobanuye ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yahatiye abantu bagera kuri miliyoni zirindwi guta ingo zabo maze asaba umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora kuri icyo kibazo La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. ikibazo cyo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kirahangayikishije umutwe w'inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ushyigikiwe n'u rwanda wongeye kugaragara wateye ibibazo bibangamiye ikiremwamuntu ku rugero rutari rwabaho abantu barenga miliyoni indwi bakuye mu byabo imbere mu gihugu ubu bushotoranyi bubangamiye ubusugire bw'igihugu cyacu turasaba umuryango mpuzamahanga kwamagana ibi bikorwa no gufatira u rwanda ibihano kubera uruhare rwagize muri iki kibazo ruteza akaga n'umutekano muke turashaka ko ingabo z'u rwanda ziri ku butaka bwacu zihava vuba na bwangu kandi nta mananiza mu gihe perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix tshisekedi yumvikana asaba umuryango mpuzamahanga kumufasha kugarura umutekano mu karere kugarijwe ku rundi ruhande rw'abigaragambya bashyigikiye m makumyabiri na gatatu baramusaba kureka kubakorera ubwicanyi bakorerwa aba bumvikana bavuga ko abo mu bwoko bw'abatutsi bibasiwe nabo bafite icyo basaba umuryango w'abibumbye murakoze banyita mugunga faustin nkaba ndi hano mu kwigaragambya twamagana kisegeti ubwicanyi akomeje gukorera abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu ntara y'uburasirazuba ya kongo wowe uturuka he wacu uturutse he nturutse muri Syracuse New York uravuga ko uri kwamagana Tshisekedi uri kubwira nde urashaka ko ijwi ryawe rigera he ijwi ryacu dushaka kuribwira UN ibihugu mpuzamahanga n'isi yose imenye ubwicanyi buri gukorerwa bene wacu bazira uko baremwe turi abakongomani turi kugaragaza akababaro dufite nk'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bavuka muri congo amazina yanjye nitwa muheto jackson nkaba ndi hano mu rwego rwo kugira ngo tugaragarize isi ubwicanyi dukorerwa n'ubuyobozi bubi bwa kisegeti ubutumwa bwacu turashaka ko bugera muri oni bamenye yuko turi gukorerwa jenoside kandi oni igaceceka nitwa raje mukunzi jire ndahangaha kubera bene wacu b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi bari kwicwa iwacu muri kongo ninde ushaka ko yumva ibibazo byanyu ndetse urashaka ko bikemuka mu buhe buryo so un kera igishingwa baravuze ngo ni umuryango uje guharanira amahoro ku isi njya ntangazwa n'ukuntu muri za gaza haba ibitero bakaba bahagaze muri za ikirere bakaba bahagaze ariko twebwe tumaze imyaka irenga mirongo itatu twicwa ariko nta kintu baba bashaka kubivugaho so dushaka kubabwira ko natwe turi abantu kandi ko natwe dukeneye ijwi ryabo bakaribwira perezida wacu akareka kwica bene wacu perezida wanyu we muramusaba iki perezida wacu turamusaba kureka kuvangura abantu akamenya yuko abantu ari bamwe ntadukunde nk'uko akunda abaruba abandandi abashi aba abahunde natwe dukunde nk'andi moko kuko natwe turi abakongomani kuri iki kibazo cy'umutekano u rwanda rwo ruvuga ko iki ari ikibazo cy'abanyekongo hagati yabo kuko hari abari kurengera inyungu zabo nk'abenegihugu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda olivier nduhungirehe nawe yabibwiye ijwi ry'amerika iki kibazo rero cya makumyabiri na gatatu ni ikibazo cy'abanyekongo ni umutwe w'abanyekongo urengera inyungu za kominote y'abanyekongo kandi nk'uko mubizi icyo kibazo cya M23 iriho ubu ngubu cyari gihari hashize imyaka irenga cumi bivuga ko muri bibiri na cumi na kabiri na bibiri na cumi na gatatu uwo mutwe wari uhari kubera ko wari ufite ibyo urengera ariko ikibazo ntabwo cyakemuwe mu mizi habaye intambara ntihagira igisubizo cya politiki gitangwa kugira ngo ikibazo gikemuke burundu icyo twifuza rero ni uko iki kibazo cyakemuka burundu mu biganiro hagati ya leta ya kongo n'umutwe wa makumyabiri na gatatu akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye oni gaherutse gusaba ko inkunga y'amahanga ihagarikwa ku nyeshyamba za m makumyabiri na gatatu ariko ntaho kigeze kavuga u rwanda Tim Harris Ishimwe ijwi ry'Amerika New York
Tim Harris Ishimwe urakoze kuri iyo nkuru i New York tunabatumira nshuti bakunzi kuri mwebwe mushobora kuba mutakurikiranye kuva ino nama igitangura gushika ino saha iracabandanya muje ku rubuga rwacu wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com murahasanga amakuru atandukanye ku vyerekeye inama igira mirongo irindwi n'icenda y'ibihugu n'amareta bitandukanye biri muri shirahamwe mpuzamakungu onu ni inama ibandanya kubera mu gisagara ca new york aha muri amerika turaguma mu rwanda ariko ubu unye tugiye mu gisata c'uburezi abanyeshuri bo kw'ishure ry'intango rya birwa ya mbere riherereye ku kigwa citwa kigwa abatutsi mu kiyaya ca burera bavuga ko kutagira inyubako n'amabarabara bishemeye birushirizaho kudindiza iterambere mu myigire n'imyigishirize eric bagira ubusa yagendeye iryo shure
Muraho. Muraho. Muraho. Witwa nde? ku isaha ya saa sita z'amanywa y'ihangu ijwi rya amerika ryinjiye muri kimwe mu byumba by'ishuri ribanza rya birwa ya mbere ku kirwa cya kirwa abatutsi giherereye mu kiyaga cya burera mu murenge wa kinoni ni ikigo cyugarijwe n'uruhuri rw'ibibazo bitewe no kuba gikikijwe n'amazi ku isonga ibibazo bishingiye ku ngendo abarimu bakora bajya banava kwigisha na cyane ko nta n'umwe uhigisha ahavuka bwana afrodisi niyizita ni umwe mu barimu bigisha kuri iki kigo bo biragoye kugera hano cyane cyane ku munsi wa gatatu biba binagoye wanagera hano uno musozi murabona ari umusozi ugoye cyane umuntu ahagera hano yananiwe cyane ariko nk'umwarimu ukora inshingano nk'uko bisabwa cyangwa nanone vango nk'umuhamagaro w'umurezi hari igihe wenda ubwato buba bwapfuye nk'igihe cy'imihindo n'iki igihe cy'imvura nyinshi ugasanga ari ibintu bigoranye kugera hano ugasanga nka mwarimu biri kubangamira mbese imyigire n'imyigishirize biramutse bibaye byiza leta yatekereza kuri aba baturage batuye muri iki kirwa bagatuzwa nk'abandi baturage uretse kuba abarimu bahura n'imbogamizi z'ingendo haniyongeraho ko nta bikorwa remezo biboneka kuri iki kirwa ibyo birimo nk'umuriro w'amashanyarazi n'ibindi uyu ni bwana jean felix ntibazirikana umuyobozi w'iri shuri imbogamizi zirimo cyane ko urabona kugera ku kazi bisaba kwambuka tujya tugira imbogamizi rero moteri kubera ko imaze igihe imaze imyaka icumi ikaba ishaje ikunda gupfa akenshi iyo ipfuye urumva ko amasaha azabona yo kugera ku ishuri biba bizete abahindutse ubwo bikaba rimwe na rimwe rero abana kwiga amasaha yose agenwe biranagorana mu rwanda ikoranabuhanga ryifashishwa mu nzego zitandukanye nka nkingi ya mwamba mu mugambi wo kwihutisha iterambere mu burezi naho ntiryasigaye igihabanye n'ibyo kugira ngo umuyobozi w'iki kigo cy'ishuri abashe kubona mudasobwa yo kwifashisha mu gukora za raporo n'indi mirimo bimusaba kujya kuyitira ni ugusaba leta ko natwe yaduha imashini natwe abana bacu bakamenya ikoranabuhanga cyane ko ku mwana uvuye ahangaha kubona mashini bwa mbere birumvikana nawe ko abandi baba baramusize bijyanye n'ikoranabuhanga nanjye iyi ngiyi mubona aha ngaha niyo nateye ku kindi kigo urabona nk'icyo twavuze kijyanye n'imashini cyabutse kibonetse abana bacu nabo bakabonye ikoranabuhanga ukuntu rigenda ritera imbere ikindi murabona interineti konegishoni ubu ngubu kwiga no kwigisha gukora n'ikoranabuhanga rigomba kugendana muri rusange ni baramutse baduhaye izo mashini natwe twagendana n'abandi byadufasha madamu konsore irasubiza n'undi mwarimu wigisha kuri iki kirwa atuye mu gahunga k'abarashi umushahara we ku kwezi ubarirwa mu mafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri kugira ngo abashe kugera ku kiyaga cya burera hafata ubwato bumwambutsa abaye atega moto yajya yishyura byibura ibihumbi bitatu ku munsi yakwifashisha igare bikamusaba igihumbi cya buri munsi akavuga ko akenshi bimusaba kugenda n'amaguru kuva mu gahunga mbyuka kare nkabyuka nka saa kumi n'imwe na mirongo ine ubwo biransaba gukora urugendo rurerure nkagera hariya nananiwe nagira n'ahariya wenda nkabura n'ubwato nk'iyo imvura yaguye nanga si esanse yashize tukabona umuntu watuvuganira tuhagera dukerewe tukagera nka saa tanu kandi twageze hari ingaruka nka saa mbiri ku ngingo y'ikoranabuhanga ya ngombwa mu burezi madamu irasubiza avuga ko nawe hari ibidashobora kumworohera igihe yaramuka ashatse kwinjira muri mudasobwa nigisha seti guhera mu mbere kugera mu wa gatatu nta mashini ntazo tugira imyenda n'umuriro mashini za mudasobwa yenda n'imiriro kuko hano ntabwo umuriro tuye twabona dukoresha umurasire kubera kutayimenyera na gase kutayikoresha nanjye hari utwo nibagiwe ntabwo nyibuka ubuyobozi bw'iki kigo buvuga ko kubera kutagira ibikorwa remezo bituma abanyeshuri badatsinda neza uko bikwiye hamwe na hamwe mu birwa bya burera ubutegetsi bwagiye bwimura abahatuye bugamije kubagezaho ibikorwa by'iterambere ku batuye kuri kirwa abatutsi babibona bitandukanye bwana jean berikimasi tuyisenge ni mutwara sibo mu isibo ryo kunoza umurimo hari bamwe bakunda kuvugana n'abashoramari bakaza bakagura ubutaka bakagenda ariko natwe leta iramutse ibibonye ko yadukura kuri uno musozi kuko ishaka gukorerwa ubukerarugendo badufata bakadukurayo ariko buri muntu wese ubutaka afite akaba yabonera ingurane kugira ngo abone uko imibereho ye iboneka ubuyobozi bw'akarere ka burera buvuga ko ku kwimura abatuye kirwa abatutsi babifite muri gahunda ariko ko bigoye kumenya ngo ni ryari bitewe n'amikoro make uyu ni madamu suri na mukamana utegeka burera turacyashakisha ingengo y'imari ntabwo yari yaboneka kuko buriya kubimura bisaba kubaza gushakisha ibibanza by'aho bazaba ntabwo rero twaba twabimura tutarabona ngo bizashoboka turabiteganya ariko ingengo y'imari niboneka tuzabikora cyo kuba iki kigo kitabarizwaho mudasobwa n'imwe meya mukamana akavuga ko agomba kubikurikirana mu maguru mashya Ah, ntabwo icyo kibazo nari nkizi nk'uko n'abandi babona ibibafasha mu kazi ndetse ndaza kuza kugikurikirana ah, twumve uburyo yabaho nk'abandi kuko mudasobwa n'abandi bose barazifite ndaza kugikurikirana ku buryo bw'umwihariko ikigo cy'ishuri cya birwa ya mbere mu kirwa kirwa abatutsi kimaze imyaka mirongo itanu n'ibiri gitangiye kigaho abanyeshuri mirongo itanu n'umwe abo mu mashuri abanza ni mirongo ine n'umwe n'abo mu ishuri ry'incuke icumi icyakora kubera ko nta wundi munyeshuri uturuka ahandi aza kwiga kuri iki kirwa usanga ikibazo cy'ubucucike mu mashuri gikomeje kubera ingutu hafi igihugu cyose kitagaragara kuri iki kirwa abashatse kujya kwiga mu burezi bw'ibanze bw'imyaka icyenda no kuzamura bibasaba gutega ubwato bakambuka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika iburera mu majyaruguru y'u rwanda
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho reka tugaruke ku makuru avugwa aha muri amerika imyamamazo y'abakandida babiri bariko bagerageza ku kurondera amajwi kugira ngo bazotware amerika irabandanya donald trump yamamaza ku ruhande rw'abarepublikane amaze guhakwa kugandagurwa inshuro zibiri ibi none hari ico bihindura ku bashigikiye ubwigenge bwo gutunga inkoho aha muri amerika bari mu bazotora benshi mu bavuganye n'ijwi rya amerika biciye kuri bagenzi bacu bakorera igisata c'icongereza basanga ataco bihindura namba muravyumva muri ino nkuru yahinduwe mu kinyarwanda na geoffrey mutagoma
abo ni abashinzwe umutekano baburizamo igikorwa cyo kwica donald trump wahoze ari perezida wa amerika bata muri yombi ukekwaho uwo mugambi wari witwaje imbunda ku kibuga gikinirwaho umukino wa golf muri florida hari mu ntangiriro z'uku kwezi ni nyuma y'uko trump akomerekejwe n'undi muntu mu gihe yiyamamazaga muri leta ya pennsylvania mu kwezi kwa karindwi ijwi rya amerika abajije bamwe mu batunze imbunda ingaruka mbi ibikorwa byombi byaba byarageze ku buryo babona ingingo yerekeye gutunga intwaro muri aya matora matthew gonzales avuga ko yatangajwe n'ibyabaye kuri trump ariko abanyamerika bafite uburenganzira bwo kwirinda aragira ati umugome wese ashobora kubona imbunda ziraboneka cyane upfa kuba ufite abantu bakeya muziranye ntabwo bikomeye nk'uko abantu babifata niko bizakomeza kugenda niyo mpamvu umuntu ubwe agomba kwirinda nick clark uharanira uburenganzira bwo gutunga intwaro yabwijwe rya amerika ko ibyakozwe n'abashatse kwivugana na trump bishimangira uburyo intwaro zikomeye mu kwirinda kuva ku baturage kugeza ku mukuru w'igihugu
abarinda abayobozi bakuru b'igihugu batunze imbunda abari barinze umukuru w'igihugu babonye uwo muntu cyangwa babona umunwa w'imbunda ye utunguka mu bihuru buri wese ntagomba gutunga intwaro ariko abazitunze mu rwego rwo kwirinda baramutse biyongereye aba bagizi ba nabi bajya gukora ibyaha bikandagira
ariko abanyamerika benshi bavuga ko kubona intwaro muri iki gihugu byoroshye bagashyigikira ko amategeko azigenga yarushaho gukomera nk'uko ikigo Pew Research Center gikora ubushakashatsi ku byerekeye ingingo zinyuranye zireba ubuzima rusange bw'abanyamerika kibivuga Mallory O'Brien umushakashatsi w'ikigo kigamije gukumira urugomo rukoreshejwe intwaro muri leta ya Milwaukee avuga ko buri minota cumi n'umwe muri leta zunze ubumwe za Amerika hapfa umuntu azize urugomo rukoreshejwe intwaro
imbunda ziri ku isonga mu mpamvu zitera impfu z'abakiri bato kuva ku mwaka umwe kugeza kuri cumi n'irindwi ubu umubare w'abiyahura bakoresheje imbunda uri hejuru y'uwo twigeze tugira mu bihe byose
avuga ko habayeho kugenzura ku buryo bufatika amateka y'ushaka kugura imbunda kandi bikajyana n'izindi ngamba zo gukumira byagira icyo bifasha ariko Cheryl Robles utunze inzu abantu bajya kwitorezamo kumasha bakoresheje imbunda ashyigikiye ko hakazwa umurego mu kubahiriza amategeko asanzwe agenga gutunga intwaro kuruta gushyiraho ayandi
urabona izi mbunda ziri inyuma yanjye ni ibintu biri aho gusa bituramye twaba tunzi imbunda ntabwo tuzikoresha ibyaha turazitunze ariko twubahiriza amategeko
inzego z'umutekano zivuga ko imbunda yakoreshejwe mu kugerageza kwica donald trump ku nshuro ya mbere bisa nk'aho yaguzwe mu buryo bwemewe n'amategeko
ni ngaha duce dusozera amakuru no mugoroba mwakoze kutwumviriza mubandanye kugira umunsi mwiza kuba twumva muri mu migabane hatarira abari ahije namwe ijoro ryiza diane nahazwe mari kumwe kuri mikoro nadia taha n'abandi muhinga bw'ivyuma bakoze weekend nziza